mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo abanyekongo bahunze intambara mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bahisemo gukora ubuhinzi kugira ngo bashobore kubona ibibatunga ntacyo turi gufata turi impunzi kugira ngo turye ni uko twakorera abandi niho turi kubona utwo kurya twa burebure natwo tutaduhagije ariko tukabona bwacu abo ni bamwe mu bagore bahunze intambara mu burasirazuba bwa kongo mu rwanda abacuruzi bo mu mujyi wa muhanga barataka ibihombo batewe na ba nyir'amazu bacururizagamo ubutegetsi bwabasabye kuyasenya no kuyavugurura ntibamenyesha abo bacuruzi naho mu burundi abagomba gukora rusansuma y'abaturage amazu ubuhinzi n'ubworozi barinubira ko leta itababonera ibyo bakeneye byose kugira ngo biborohereze mu gutunganya uwo murimo reka rero duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na edi rwema
umuryango w'abibumbye uravuga ko impunzi n'abakuwe mu byabo muri repubulika ya demokarasi ya kongo no mu bindi bihugu bya afurika byagezwemo n'indwara y'ubushita bw'inkende bibasiwe cyane n'uburwayi n'imfu kubera imibereho mibi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms riravuga ko mu mpunzi zahungiye mu ntara kivu y'epfo harimo abagera kuri mirongo ine na babiri bakekwa kuba bararwaye ubushita bw'inkende hari abandi muri izi mpunzi bari mu rwanda na kongo bimaze kwemezwa ko banduye ubwoko bushya bw'ubushita bw'inkende buterwa na virusi ya clade 1b muganga Allen Mayina ushinzwe imibereho myiza mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi yavuze ko abakekwaho ubwandu benshi biganje mu gace k'intara ziberamo imirwano ahari abakuwe mu byabo bagera kuri miliyoni zirindwi n'ibihumbi magana atatu yavuze ko umuryango mpuzamahanga uramutse ntacyo ukoze ngo urwanye iki cyorezo gishobora guca ibintu muri repubulika ya demokarasi ya kongo n'ibindi bihugu iyi ndwara yagezemo minisiteri y'ubuzima ya esipanye yatangaje ko izaha afurika imfashanyo y'inkingo ibihumbi magana atanu zo gukingira ubushita bw'inkende izo zingana na makumyabiri ku ijana by'izifite mu bubiko bwayo inkuru mugezwaho na tim harris ishimwe esipanye kandi yasabye ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'uburayi ko nabyo byabigenza uko bigatanga imfashanyo ku bihugu bya afurika byagezwemo n'icyo kibazo esipanye ivuga ko bidasobanutse kuba hari ibihugu bizigamye izo nkingo nta kibazo cy'indwara bifite mu gihe ibindi byayogojwe n'icyo cyorezo kandi ntacyo bifite cyo kubitabara ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms ryatangaje ko ubushita bw'inkende ari cyo cyorezo cyugarije isi kandi hakenewe uburyo bwihutirwa bwo kukirwanya ni nyuma y'uko iyi ndwara yadutse muri repubulika ya demokarasi ya kongo ikwira mu bihugu bituranye ubwoko bushya bwa virusi yitwa clade lb bwateye impungenge ko iyi ndwara ishobora gukwirakwira kurusha
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika umuyobozi w'ikirenga wa irani ayatola ali hameneye kuri uyu wa kabiri yasabye guverinoma nshya y'icyo gihugu kiyobowe mu buryo bwa kiyisilamu gushyiraho ingamba zihamye zo kugabanya imikoreshereze ya interineti ikoreshwa rya interineti muri irani ryari risanzwe rigengwa n'amabwiriza akarishye avugana na guverinoma nshya yashyizweho na perezida masud pezeksian ayatola ali kameneyi yavuze ko hagomba kuba uburyo bwo kubahiriza amategeko n'ahatagaragarira amaso nko kuri interineti yasabye ko niba nta mategeko ahari abigenga akwiriye gushyirwaho bityo ubutegetsi bugashingira kuri ayo mategeko bugenga imikoreshereze ya interineti mu gihugu amagambo ya ayatola kameneyi aje mu gihe perezida masud pezeksian yari yarasezeranije rubanda kuzadohora ku mategeko akakaye agenga imikoreshereze ya interineti mu gihugu mu gihe yiyamamazaga irani imaze imyaka ikumirwa gukoresha imbuga mpuzamahanga nka facebook na x yahoze ari twitter izindi mbuga nka whatsapp telegram instagram tiktok na youtube nazo zarafunzwe mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika israheli yatangaje ko yabashije kurokora undi muntu muri magana abiri na mirongo itanu bafashwe bunyago n'abarwanyi ba hamasi mu kwezi kwa cumi umwaka ushize ingabo za israheli zavuze ko zacyuye kaid farhan alkad w'imyaka mirongo itanu n'ibiri nyuma y'igitero cyakoranywe ubuhanga mu majyepfo y'intara ya gaza ingabo za israheli zavuze ko zamukuye mu muyoboro wo mu kuzimu ariko nta makuru arenzeho zatanze alkada akomoka mu bwoko bw'abanyamuke b'abarabu bo muri israheli bitwa beduin yari umwe mu bacungaga umutekano ku ruganda rwari rushinzwe gupakira ibicuruzwa ry'ahitwa kibutsi magen rumwe mu ho hamasi yagabye igitero ku itariki ya karindwi z'ukwa cumi umwaka ushize afite abagore babiri n'abana cumi n'umwe israheli yatangaje ko basanze ameze neza bityo akaba yajyanwe mu bitaro ngo barebe niba hari ikindi kibazo ku buzima bwe amashusho ya televiziyo channel 12 muri israheli yerekanye aho umuryango we biruka mu bitaro yajyanwemo bamaze kumenya ko ingabo za israheli zamurokoye umuvugizi w'inama ishinzwe umutekano w'igihugu muri perezidansi ya amerika yabwiye ijwi rya amerika ko yakiriye neza ibohorwa rya alkadi kandi ko amerika ikomeje gutegereza ko n'abandi bose bafashwe bunyago harimo n'abanyamerika barekurwa bagasanga imiryango yabo israheli ivuga ko hamasi igifite abantu ijana cumi yafashe bunyago abagera kuri kimwe cya gatatu cyabo bakekwa kuba barishwe abandi barekuwe mu igurana ry'igihe israheli yarekuraga abanyapalestine yari ifunze mu kwezi kwa cumi na kumwe umwaka ushize israheli yabohoye imbohe zayo umunani mu bitero bibiri yagabye byaguyemo abanyapalestina batari bake hamasi ivuga ko hari abafashwe bunyago na israheli umugaba mukuru w'ingabo za ukraine yavuze ko ingabo ayoboye zigaruriye kilometero kare igihumbi na magana atatu z'akarere ka kursk ko mu burusiya mu byumweru bitatu zimaze zigabye ibitero ku butaka bw'icyo gihugu yavuze ko muri icyo gihe ingabo ayoboye zimaze gufata imbohe z'uburusiya zigera kuri magana atanu na mirongo icyenda na bane bakaba bizeye ko bazazifashisha mu kubohoza abanyayikireni uburusiya bwatwaye bunyago
ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi inshuti banywanyi b'ijwi ry'amerika tubibutse ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu ku mbuga zacu nkoranyambaga facebook instagram na youtube aderese ni vowa radiyo yacu mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika radiyo ijwi ry'amerika tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika duhere mu rwanda abacuruzi bo mu mujyi wa muhanga barataka ibihombo batewe na ba nyiramazu bacururizagamo ubutegetsi bwabasabye kuyasenya no kuyavugurura ntibamenyesha abo bacuruzi kugeza ubu hari ababuze aho berekeza abandi bagahitamo gukodesha ayandi mazu bahenzwe eric bagira ubusa yamanutse muhanga adutegurira inkuru ikurikira
mu masaha ya saa tatu za mu gitondo ku manywa y'ihangu kuri uyu wa kabiri ijwi rya amerika yigereye ahantu abakozi bari hameze nk'itongo hahoze inzu ziciriritse barahatunganya beneho bitegura kuhazamura igorofa ni neza ku muhanda munini kigali akanyaru aha kimwe n'ahandi hahoze hakoreramo abacuruzi batandukanye bavuga ko ubutegetsi bwabatunguye bubasohoraho bakoreraga nta nteguza bakemeza ko ba nyiramazu basabwa kuyavugurura cyangwa kuyasenya bakubaka bundi bushya mu kubahiriza igishushanyo mbonera cy'umujyi batigeze babamenyesha ahubwo bo bagakomeza kubishyuza amafaranga y'ubukode uyu mucuruzi utifuje kugaragaza imyirondoro ye kubw'impungenge z'umutekano we asanga ibyababayeho bitari bikwiye twarahungabanyijwe pe ntabwo ari byiza nawe reba nyine kuba wacuruzaga ufite kiriyanteri ufite abakiriya uri ku iseta wizeye ko uzakomeza ugakora nta kibazo ugatungurwa nyine no kugira ngo baze bashyireho igipapuro ati ntabwo mwemerewe gukoreramo hano tugiye kuhasenya wenda ni itegeko rya leta ariko ntabwo baduteguje byibuze niyo baduha n'amezi n'atatu yo kwitegura ku bw'uyu mucuruzi ibihombo ni byose sha twarahombye pe urabizi alimantasiyo zibamo amata zibamo imigati zibamo amaforomaje zibamo amatofu zibamo biki byose ibyo byose bimwe twarabijugunye mu bikorwa by'ubucuruzi ijwi rya amerika ryabonye byafunzwe hano mu karere ka muhanga harimo n'inzu zacuruzaga imiti uyu yakoreraga imwe muri za farumasi zafunzwe tuvuga ko byadutunguye kubera ko nta rwandiko twabonye ariko birashoboka ko nyir'inzu we bitamutunguye kuva ku itariki esheshatu ntabwo turi gukora ko tuzategereza ko batwemerera gukora ahandi ku yindi nzu bitewe n'ubwoko nyine bw'iyo bizinesi dukora aha mu karere ka muhanga yaba umucuruzi wakodeshaga ndetse na ba nyir'amazu yafunzwe biragoye ko wabona uwagira icyo agutangariza yisanzuye n'ugerageza gutinyuka ntabura kuvuga kibaguza bakavuga ko badashaka kwiteranya n'ubutegetsi nta n'umwe mu bafite amazu yafunzwe wemeye kugira icyo adutangariza bamwe twabahamagaraga twamara guhura nabo bakatubwira ko bagize icyo batangaza byabagiraho ingaruka ubundi baduha gahunda yo guhura nabo bakatubwira ko bitagishobotse tuganira n'abayobozi b'akarere ka muhanga badutangarije ko abacuruzi babagejejeho ibibazo bagiranye na ba nyir'amazu bwana gilbert nshimiyimana perezida wa njyanama y'akarere ka muhanga yatubwiye ko muri iki cyumweru biteguye kuba hagati y'impande zombi zifitanye ibibazo ntabwo ari kera rwose ntabwo birenga iminsi ibiri nangwa itatu tutabikoze ngo bahure baganire twumve uwarenganye ikibazo cye tucyumve tugihe umurongo ngewe ikibazo nari nagejejweho ni icyo ngicyo cy'abacuruzi bakiriye amafaranga y'ubukode bucya basenya rero narabyumvise numva ntabwo byaba ari byo birasaba ko ukuri kwabyo tuzakumenyera muri iyo nama ijwi ry'amerika yanavuganye n'abahagarariye urugaga rw'abikorera mu murenge wa nyamabuye ubarizwamo ibikorwa by'ubucuruzi bwana teofile nkundi yubakuriye yavuze ko baba ba nyir'amazu ndetse n'abacuruzi bagiye bakorana inama n'ubutegetsi mu bihe bitandukanye bagahuriza ku gikorwa cyo kuvugurura umujyi yavuze ko ibyo abacuruzi batangaza bitarimo kuri umuntu wese nyine ashobora kuvuga ibyo ashatse bitewe n'uruhande yumva abogamiyemo cyangwa arimo ariko batagize ibintu byo gushaka yenda kubeshya izo nama zose nkubwiye byagiye bivugwamo na ba nyir'amazu ubwabo bari no muri izo nama n'abacuruzi barimo bakabwirwa ko bagombye kuvugura bwana nkundi akavuga ko mu rwego rw'iterambere habayeho abananiwe kugendana n'impinduka ibyo nawe kandi urabizi nk'umuntu interegituwere impinduka kandi uburyo n'iterambere biragendana hari ababyumva neza hari abifata hari n'abatabyumva na gato baba batanabishakaho kwishakira inyungu ze bwite ntabwo kuvuga ngo uracururiza mu nzu imvura igwa ikakugwira wakwifuza kuyigumamo koko umwe mu bafite amazu ugiye gutangira kuzamura igorofa wanze kugira icyo adutangariza ntiyabuze kuduhamiriza ko hari abacuruzi batunguwe no gufungirwa ibikorwa byabo ba nyir'amazu batarabateguje ku bw'uyu muturage ukora ubushabitsi butandukanye i muhanga agasanga bene amazu bagahawe igihe gihagije bigafasha impande zombi mu by'ukuri niba nta mpamvu yindi ubuyobozi bugambiriye bakagombye kugira ngo ubishoboye abikore ariko utabishoboye bakaba bamuha n'imyaka itanu cyangwa icumi ariko ntibazane kubagaho ngo bavuge ngo abantu basenye bahagarike izo nzu kuko izo nzu nizo zari zitunze imiryango yabo umujyi wa muhanga kimwe n'indi mijyi yunganira umurwa mukuru w'u rwanda kigali iri ku nkundura y'iterambere rigomba gusiga ivuguruwe inyubako zigakurikiza igishushanyo mbonera cyagenewe buri mujyi ntitwabashije kumenya umubare wa nyawo w'abasabwa kuvugurura cyangwa gusenya bakubaka bundi bushya gusa isoko zacu zikemeza ko inzu yose y'ubucuruzi iri ku muhanda mpuzamahanga mu mujyi wa muhanga igomba kuba ari igorofa igeretse eh bagira ubusa ijwi rya amerika i muhanga mu majyepfo y'u rwanda
yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika
impunzi zahunze intambara mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo zahisemo gukora ubuhinzi kugira ngo zishobore kubona ibizitunga aba banyekongo biganjemo abagore bavuga ko badashobora kwihanganira kuba mu nkambi bategereje imfashanyo nayo itaboneka barasaba leta kubafasha kwirukana imitwe ibateza ibibazo by'umutekano muke jimmy shukurani bakomera abahiye inkuru
aha turi ni muri gurupema ya rusayo ibarizwa muri sheferi ya bukumu muri teritwari ya nyiragongo aka gace kari muri tumwe tugize iyi teritware gatunzwe n'ubuhinzi butandukanye burimo ibirayi ibishyimbo imyumbati ibijumba n'ibigori muri aka gace kandi hakorerwa ubworozi butandukanye burimo ubw'ingurube ihene n'intama inka zo ziracyari nke cyane ugereranyije n'andi matungo yorowe ahangaha aka gace kandi kazengurutswe n'ubwinshi bw'inkambi dore ko anariho habarizwa inkambi ya rusayo icumbikiye impunzi ziganjemo izaturutse muri teritwari ya masisi n'igice kimwe cya teritwari ya nyiragongo ubwo twazamukaga twerekeza muri aka gace twagiye duhura n'urujya n'uruza rw'abantu bajya mu mirima guhinga aba biganjemo impunzi uyu ni madamu rahabuka hindo impunzi yaturutse ishasha mu teritwari ya masisi dusanze yikoreye umutwaro w'ibiti by'imyumbati nimeenda kushamba
ubu njyewe ngiye guhinga nk'uko ubibona nikoreye ibiti by'imyumbati nshaka kugira ngo ndebe ko umuryango wanjye wabaho neza kuko kwicara mu nkambi ntacyo bimaze ubu ningeraho ndatangira akazi impamvu mpisemo kwikorera ibiti by'imyumbati ni ukubera ko isombe nazo zisigaye zarahenze muri goma ubwo rero ibi biramfasha njyewe kuko iwacu ntitukigerayo tena tukihagera twasanze itsinda ry'abagore bahunze intambara barimo guhinga abandi batera imbuto abo banyekongokazi bavuga ko bahisemo gukora ubuhinzi nyuma yo gusanga ubuzima bumeze nabi mu nkambi z'impunzi cyane ko batakibona ubufasha buturutse kuri leta ya kongo n'abaterankunga batandukanye twebwe hano tureba turi impunzi twabonye ubuzima bubaye bubi mu nkambi duhitamo kwishyira hamwe dukora ubuhinzi twaraje ahangaha muri nyiragongo dusaba abaturage basanzwe bafite imirima baduha ku mirima nk'uko ubibona ahangaha turahinga imihoko ibijumba ibishyimbo ndetse n'ibigori ibyo byose rero tubikora kugira ngo imiryango yacu ibeho neza ubuhunzi nibwo bwatumye dutekereza dutyo twabonye turambiwe imfashanyo kandi nazo zitazira ku gihe niho twahisemo kwishyira hamwe ngo duhinge ibi twabikoze kugira ngo turebe ko twabona n'amafaranga make yo gufasha imiryango yacu aba bavuga ko kuva aho bafatiye icyemezo cyo kuva mu nkambi bagakoresha amaboko mu gutunga imiryango yabo batagitega amaboko ku mfashanyo iva ku miryango itegamiye kuri leta nubwo barimo kugerageza kwiteza imbere bavuga ko bagikeneye ubufasha butandukanye buturutse kuri leta n'abafatanyabikorwa bayo mu rwego rwo kugerageza kurwanya inzara mu nkambi z'impunzi barasaba leta kwita ku kibazo cy'umutekano bagasubira iwabo mu cyaro kuko barambiwe ubuzima bwo guhunga Sasa tunateseka, tunaomba msaada kubakuu.
Nubwo turi gukora ubu buhinzi ariko tubayeho nabi cyane kuko nta wishimira kuba mu nkambi z'impunzi. Niyo mpamvu dusaba ubuyobozi n'inzego zose za leta ngo zidufashe, wenda zirebe ko zagarura umutekano wacu, ariko mu gihe tugitegereje ko umutekano ugaruka, barebe uko badufasha ubu buhinzi bwacu bugende neza. Nibyo natwe turababaye cyane kubona dukora ubuhinzi, reba nawe ahangaha turi guhinga guhinga ni ku mabuye nubwo turimo kubikora ariko ntabwo twishimye inzara niyo ibidutera ubwo rero nimba kudufasha batabishoboye bagarura umutekano iwacu batusaidie kwanza banyamanzishe bile nubwo hari amatsinda yishize hamwe mu gukora ubuhinzi hari bamwe mu mpunzi batabonye uburyo biyunga na bagenzi babo mu matsinda kubera ko batabashije kubona igishoro kimwe n'abandi ababo icyo bakora ni ugukorera ku mibyizi ya buri munsi bagahahira ingo zabo uyu ni mukamana roniya umukecuru uri mu kigero cy'imyaka hafi mirongo irindwi tumusanze ahinga na bagenzi be hano ndi gukorera abandi kugira ngo ndebe ko nabona utwo kurya kuko turi guteseka mu nkambi ntacyo turi gufata turi impunzi kugira ngo turye ni uko twakorera abandi niho turi kubona utwo kurya twa burebure natwo tutaduhagije ariko twabona bwacu undi ni madamu wasifwe chantal nawe wahunze aturutse muri sheferi ya bashari mu teritwari ya masisi uyu yatubwiye ko nubwo atunzwe n'imibyizi ya buri munsi afite intimba yo kuba yaratandukanye n'umuryango w'ubwo yahungaga agasaba leta kwita ku mutekano w'uturere baturutsemo twavuye masisi twirutse emu venturuwani none twageze n'inzara yenda kutwica mfite na musaza wanjye yavuye inageze imasisi ahantu hitwa ikadirisha ageze agiye guhahirayo ibyo twasize mu mirima emuventura yaramujyanye ntabwo nzi ngo yamujyanye ubwo buriya nubwo ndi guhingirana mfite amarira menshi cyane hano ndi guhingirana kandi ndi no kurira ntabwo nzi ngo bamujyanye ubwo rero imana yo mu ijuru dusenga yanaturemye igashyiraho emuventura natwe turakeneye kugira ngo ikoreremo uyu perezida wacu kuko turapfuye turatesetse sana ijwi rya amerika yagerageje kumenya nimba hari icyo ubuyobozi bukora mu gufasha aba bagore ariko ntibyadukundiye twagerageje kuvugana n'umuyobozi w'ikigo cya leta gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi ariko ntiyafata telefoni abahanga mu by'ubuhinzi bavuga ko kuva aho intambara zuburiye mu burasirazuba bwa kongo ubuhinzi n'ubworozi butagikorwa nk'uko byari biri kubera ko teritwari za masisi na rucuru zifatwa nk'izikora ubuhinzi cyane kurusha ahandi mu ntara ya Kivu ya ruguru zirimo umutekano muke ibyo kandi byateye izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa n'ibindi bikenerwa mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage umujyi wa Goma niwo wakozweho cyane n'ingaruka ry'izamuka ry'ibiciro ku masoko kurusha utundi duce twose two muri Kivu ya ruguru Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma
muri isanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro amerikana ku byaranze amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo mugitegurirwa kandi mukagezwaho na thomas kamirindi
mwaramutse neza convention arizo nama rukokoma z'amashyaka ya politiki abiri akomeye muri leta zunze ubumwe za amerika kurusha ayandi zararangiye iy'abarepubulikani yabaye kuva kuri cumi na gatanu kugera kuri cumi n'umunani mu kwa karindwi gushize naho iy'abademokarate yateranye kuva kuri cumi n'icyenda kugera kuri makumyabiri na kabiri muri uku kwezi kwa munani televiziyo zazigizemo uruhe ruhare ese ishyaka ribonye abarirebera convention yaryo benshi kurusha irindi niryo ritsinda amatora mureke tubirebere hamwe muri make ikaze mu kiganiro amerikana convention ya mbere na mbere mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika yabaye mu gihumbi magana umunani na mirongo itatu na rimwe mu rwego rwo kwitegura amatora ya cumi na kabiri ya perezida wa repubulika yo mu gihumbi magana umunani na mirongo itatu na kabiri murabizi icyo gihe nta televiziyo z'abagabo icyo bene izi nama rukokoma zigamije cya mbere ni ukwemeza ku mugaragaro abakandida b'amashyaka ku mwanya w'umukuru w'igihugu no kwereka rubanda ko ishyaka ryose rimuri inyuma ziba buri myaka ine nk'uko n'amatora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika aba buri myaka ine icya kabiri hari ubwo convention yerekana bwa mbere umuntu cyangwa abantu bazamuka cyane muri politiki urugero ni nka barack obama mu bihumbi bibiri na kane ntiyarazwi pe ubwo yari afite imyaka mirongo ine n'itatu y'amavuko yari senateri ku rwego rwa leta ya illinois inama rukokoma y'ishyaka rye ry'abademokarate yabaye mu kwezi kwa karindwi ibihumbi bibiri na kane mu mujyi wa boston muri leta ya massachusetts yamuhaye ijambo maze avuga disikuru ifite ingufu cyane bituma rubanda bamumenya nuko yatangiye kuzamuka vuba vuba muri politiki mu rwego rw'igihugu icya gatatu convention zigamije gutera akanyabugabo kisumbuyeho abayoboke b'ishyaka no kureshya abantu benshi bishoboka bageze mu gihe cyo gutora convention ya mbere yatambutse kuri radiyo mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na kane yari iy'abarepubulikani aho televiziyo iziye amashyaka yayibonyemo uburyo bushya butangaje bwo kugera ku baturage benshi kurusha mbere inama rukokoma ya mbere na mbere mu mateka kuri televiziyo nayo ni iy'abarepubulikani mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine abantu bayikurikiye kuri televiziyo bagera ku bihumbi mirongo itanu icyo gihe ariko ntibarebaga convention muri uwo mwanya irimo iba ubwa mbere na mbere byabaye imyaka ine nyuma yaho mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine n'umunani televiziyo ziyitisha convention z'amashyaka yombi iry'abademokarata n'iry'abarepubulikani ubwo zarimo ziba nyine muri uwo mwanya uko imyaka yagiye ihita ni nako abantu bakurikira convention kuri televiziyo bagiye biyongera bagera mu mamiliyoni ndetse biza no kurenga n'imipaka y'igihugu bigera no mu mahanga televiziyo nazo zigatambutsa izi convention ariko se twigumiye muri amerika kugira convention ikurikiwe n'abantu benshi kurusha indi bivuze ko ishyaka ryayo ari ryo ritsinda amatora y'umukuru w'igihugu abademokarate bazabona igisubizo mu kwa cumi na kumwe gutaha
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
ijwi ry'amerika muri rusange abantu miliyoni makumyabiri n'ebyiri bakurikiye kuri televiziyo inama rukokoma y'abademokarate baruta abarebye iy'abarepubulikani bo barenga gato miliyoni cumi n'icyenda mu ijoro rya nyuma rya buri shyaka abakurikiye kuri televiziyo ijambo rya kandida w'abademokarate kamara harris barenze gato miliyoni makumyabiri n'esheshatu baruta abarebye irya kandida w'abarepubulikani donald trump barenga gato miliyoni makumyabiri n'eshanu byatuma se harris yizera ko ari we uzatorwa ku itariki ya gatanu y'ukwa cumi na kumwe ni ukubyitondera koko rero kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu mu matora y'umukuru w'igihugu cumi n'atandatu amaze kuba iri ryo rero ryo muri uyu mwaka ni irya cumi na karindwi inshuro umunani ishyaka ryagize inama rukokoma yakurikiwe cyane kurusha iy'irindi niryo ryatsinze amatora ya perezida wa repubulika izindi nshuro umunani ryarayatsinzwe ikindi kandi nubwo convention yagukururira abaturage benshi kuri televiziyo kurusha irindi shyaka maze mu matora ukabona amajwi menshi ya rubanda kurusha uwo muhanganye ntibivuga ko utsinda urugero mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu iy'abademokarate yarushaga iy'abarepubulikani abareba televiziyo nka miliyoni muri rusange ku munsi w'itora kandida w'abademokarate Hillary Clinton yarushije uw'abarepubulikani Donald Trump amajwi ya rubanda abiri n'igice kimwe ku ijana ariko ni Trump wabaye umukuru w'igihugu yabonye amajwi magana atatu n'atandatu ya koleji y'abatora kuri magana abiri na mirongo itatu n'abiri ya Hillary Clinton umwanzuro mu by'ukuri abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika bareba inama rukokoma z'amashyaka kuri televiziyo bakurikije cyane cyane iryo barimo cyangwa babogamiyeho niko byagenze no muri uyu mwaka mu gihe cya convention y'abarepubulikani televiziyo fox news ibabogamiyeho niyo yabonye abayireba benshi ku rundi ruhande mu gihe cya convention y'abademokarate televiziyo msnbc ibogamiye nyine ku bademokarate niyo yagize abantu benshi bayikurikiye kurusha izindi zose kugira rero convention ikurikiwe n'abantu benshi kurusha indi ntibivuze byanze bikunze ko ishyaka ryayo ari ryo ritsinda amatora y'umukuru w'igihugu nshuti zacu iki kiganiro amerika nacyo uyu munsi ntagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama icyo cyari ikiganiro amerikana ku byaranze amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ibiganiro byari bihagarariwe na edi rwema nadia taha nibo bashyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabashimira ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika nshimira na bagenzi banjye bose bamfashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho ndabifuriza mwese amahoro n'amahirwe mugire ibihe byiza
radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru aho muri